my correct correct people tori you don enter sikisis o oh. hey, hey. yes so tori don enter sikisis between olori ashley and olori ronke my correct correct people Mo gonna come closer Mo una carry una chair sit down ma sama na the tori wey dey come from the palace of the ooni of ife yes so if i hear my voice for the first time i thank una o and if a returning subscriber now you gon' gon' be the real mvp They say now silent war Now they happen between olori ashley and olori Runke. yes so dem say no be small fight Now they dey fight between themselves and I know say olori ashley and olori Runke. They for palace they carry themselves as princesses yes the story will we now say Olori Ashley and Ronke come from royal families, yes to say dem be princess gangan gangan come come marry Kabiyesi. So they they um, do sister sister something I know that kind thing na. But now e be like say enemy don't put sansan for their garri hey since wey Olori Ashley take born this her bouncing baby boy for Kabiyesi. They say na so she dey carry shoulder pad up for olorirunke dey throw side talk. dey throw side jab dey give olorirunke no be small thing. no be small thing. we the online in-law of queen naomi some of us dey happy say god don dey put problem for the camp of our enemy <laughs> wey kurit-kurit pipo dem say olori ashley dey mock olori ronke secretly o una know all dis kind of stylish stylish um um cos cos wey person go dey cause person now yes say as per say she no born pikin or she never born pikin abi make we put am like that. say she never born pikin for kabiyesi as per she now na she don dey closer to the e, to the throne with her son so he come dey go dey talk anyhow to olorerunke na im dey say olorerunke sef carry body pepper e pepper her the way wey ashley take dey talk to her na she come talk say okay no problem o oh. you know say wetin you know me sef i know am say kabiyesi go hear all the matter yes o the tori wey i carry come na say Olori Nkedombia say im go expose Olori Ashley to Kibiyesi, say she she know the beginning and the end of how Olori Ashley take come about with dis her pikin. um We tok am we tok am say dis story e never start o hey dis one na just intro don kowa na im dem still dey. Dem never start dey talk di matter. Yes Olori Ronke say im go detail kabiyesi everything wey dey inside the tori of how she take carry pikin take say na kabiyesi own say because of e don reach like this, because she na una know say oluyinka be like the eldest wife for inside the palace yes so say e no get respect for her again because she feel say she don arrive don born boy for kabiyesi and all that. So you con dey use style they mock her with her age and say after all no picking don't come from her so her leg never stand gidigba for inside the palace yes so they say na the kind of words we only ashley go dey throw around olori ronke dis one I make olori ronke come take verse. say tori wey plenty it e dey in circular say kábíyèsí go hear everything say make dem come see who laugh last Hmm. request correct pipo na so di mata take reach our ear o now say eh make i want. carry am come give una my correct correct pipo make una sef follow me here o say dis dia fake fake sister love e don sour o yes e don sour wen dem dey put hand dey fight di innocent Eh, queen naomi dem see say e go last forever no all dis their fake fake life and fake joy e no go last forever we never know when ronke wan start to dey play the tape o hmm. we never know when she wan start to dey play the tape for kabiyesi but i dey assure una say my correct correct pipo my an ten go dey up were dey hear the tori as e go dey fly up and down my correct correct pipo na the matter we hear o say ronke no gree again for Olori Ashley. Yes, una know say Olori Ashley na one kind of human being o. Hmm, that is why Queen Naomi tell us say she no fit cohabit with Olori Ashley. Yes, she say she no fit, say she fit even do uh, eh, Iyawole and uh, um, what they call them? Iyawo and the guys they call first wife, second wife, third wife, all those kind of thing. Iyale and Iyawo, yes say she fit do with all dis other wife, but not olori ashley because of tori get am say olori ashley get mind o oh, yes dey say she get mind no be small mind to do and undo the way wey she take treat queen naomi di queen naomi e never still comot for her body That is why queen naomi take take all this kind of action about not coming back to the palace till further notice that is why Olori sef come say she sef she go follow deal with Olori Ashley because of the way and the character wey im don dey show am now make we wait correct pipo una don see am eh una don see the matter as e dey go now take her and say mark wan give una make una sef follow me hear the matter wey we dey hear from the online space say this their sister would." e don go haywire Hmm. e don scatter e don dabaru maybe dem no even genuinely even dey love themselves as per say the two of them come from royal house yes o because dem don know themselves before but maybe dem wan use am dey intimidate all these other oloris dem wey dem feel say dem na commoner say dem no come from royal family yes maybe that is why dem dey gang up dey do circle for each other as per se in the princes and princesses <laughs> hey now i sure say mariam and little blubber. go dey one side the yimu for them. say yes say make them carry their pants come aside. come wash them. make them help them. make them help them spread them for wire make we create people Now the matter we will hear o and forget say na allegedly we hear this matter wey dey fly up and down for di online space na carry say make i carry am come give una make una sef follow me hear am we go dey put our oyoko meter dey wait make olorironke spill everything wey she know about dis baby wey dey go round for social media space as una dey hear di matter una no forget to like o oh, share and comment down di comment section ngwanụ Microwave crazy bụ bye